iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ndabahaye mwiriwe mwese nshuti bakunzi b'ijwi ry'amerika muri kumwe natwe kino genekerezo rya cenda ukwezi kwa kabiri kwa bibiri na cumi n'indwi muri sitiyo ya cumi n'umunani y'ijwi ry'amerika risamira ni washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na jewe diane nahazwe ndongoye ibiganiro vy'uno mwanya ukaba ushaka nk'ahantu wihagarika ukabura ugahuriraho n'umuntu w'umugabo nko mu ishyamba yumva ko biteye ubwoba nicyo gituma n'aya makiyosike kenshi uzasanga yuzuye ahantu hose abantu bose bihagarika uyu ni umwe mu banyagihugu muri komine ya kayoko intara ya mwaro bavuga ku kibazo cyo kubura ubuzu bwa sugumwe cibonekeza mu soko nkuru yo komine iyo nkuru iri mu zo tugaruka ko mu kanya mugume ku maradiyo yanyu ariko imbere y'amakuru avugwa mu ntara no mu makambi mbanze ndabwire muri make ko muri somaliya inamashinga amateka yarayitoye umukuru w'igihugu mushasha Mohamed Abdullahi Mohamed azwi ku izina rya Farmoja niwe yatahukanye intsinzi nyuma y'amatora yabaye inshuro zibiri Farmojo afise ubwene gihugu bubiri bwa leta zumwe za Amerika hamwe n'ubwa Somalia yarigeze kuba umushikiranganje wa mbere wa Somalia Hassan Sheikh Mohamed yahora aramutsa Somalia yari mu bahiganirwa muri ayo matora yari mu bahiganwa muri ayo matora ni nawe yahiganywe na farmojo ku nshuro ya nyuma havuye hemezwa rero intsinzi ya farmojo iyo ntsinzi yahimbajwe n'abatari bake aho muri somaliya humvikanye amasasu mu mabarabara yo kuyigina farmojo yaciye arahira icesi nyuma y'ayo matora akaba yasezeranye ko agiye kugarukira umutekano kurwanya igiturire no gufasha abakene farmojo afise imyaka mirongo itanu n'ine yarabaye igihe kitari gito muri leta ya new York hano muri Amerika aho yahungiye ibikorwa bitari yarangura ibikorwa bitari bike vya leta bimwe mu byo agiye guhangana navyo bikaba ari intambara ya Al-Shabaab no gusanura igihugu kimaze imyaka yababa 27 kiri mu ntambara amashiramwe yabagira neza akaba kandi yaragabishije ko hashobora kwaduka inzara aho muri Somalia bivuye ku bwicani bumaze igihe kitari gito hamwe n'uruzuba rubangamiye ico gihugu ariko yaremeye ko azo azohangana n'ivyo biba ibibazo abategetsi mu buraruko bwa Kamerune batangaje ko umuhari w'iterabwoba Boko Haram uri kurarwana usubira inyuma mu gihe usugerejwe n'abasirikare barungitswe n'akarere kurwanya kawugwanya haraheze indwi atabitero vy'amabombe bikozwe n'uwo mugwi mu ntumbero yo gukingira abanyagihugu leta ya Kamerune iriko irakomeza ubushobozi bw'abanyagihugu mu bijanye no kwirarira hamwe no kwirwanira kugira ngo bafashe abasirikare inteko zo mu karere zitangaza ko zirukanye abo bakora iterabwoba mu turere bari barigaruriye yamara kandi bavuga ko Boko Haram waciye utangura kuza uragaba ibitero by'ubwihevyi cane cane ku banyagihugu hari amakenga rero ko muri abo banyagihugu birarira hoba harimo abagwanyi babitira kandi ko ico gikorwa kibonekamwo rimwe na rimwe ukutubahiriza uburenganzira bwa kiremwa muntu mu makweze hamwe bamwe muri abo banyagihugu murantunga barahagaritswe bakekwa ko ari abagwanyi ba Boko Haram gushika ubu abarenga cumi bakaba bamaze kwicwa mu buraruko bwa Kameruni muri make kandi yavugwa ijya n'ino mu bwongereza ubucamanza bwatoye kuri wa gatatu itegeko rirekurira Theresa May umushikiranganje wa mbere gutangura ibikorwa byo gukura ubwongereza mu ishami ry'umwe bw'ibihugu vya buraya amatora y'umunama nshinga amateka aheruka yarakuye ku nzira abasanzwe bagwanya iryo tegeko kuri wa gatatu abacamanza bashika ku majana ane na mirongo icenda na bane nibo batoye ko bashigikiye iryo tegeko n'abashika ku ijana mirongo ibiri na babiri bararihakana iryo tegeko buri kaba ryarungitswe mu rwego rw'ubwami urwo rwego nago rufise uburenganzira bwo kugira ico rurivuze ko ibishobora gutuma ishirwa mu ngiro ryayo riteba aha mwomenya ko abanywanyi batari bake baturuka mu mugambwe w'abakozi usanzwe ugizwe na benshi batavuga rumwe n'ubutegetsi bari biyamirije iryo tegeko mu gihe umukuru w'uwo mugambwe yari yabasavye kuritora ivyo bikaba vyatumye abenshi mu barongozi b'uwo mugambwe bamwe batanga imihoho radiyo ijwi rya amerika mutwumvira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu rwanda naho twumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwo kuri interinete yacu ari wowe zitatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com nayo ku rubuga rwa facebook aderesi yacu ni voa radiyo yacu ikiganiro ni wanyu mu ntara
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icanyu ikiganiro cacu tugihere muri komune ya kayokwe y'intara ya mwaro ahavugwa isuku rike rye muri soko yegukira iyo komune mu buyobozi bujejwe amagara y'abantu babwiye umunyamakuru wacu Raisa Liliane n'amahoro ko indwara zifatiye ku isuku rike ziza ubwa gatatu inyuma ya malaria n'indwara zo guhema nabi dutega amatwi inkuru yiwe uriya n'umudandaza uriya amanutse hariya hatagiye gusaba tuwarete arafise no kutaronka atarafise no kuba barumwima iyi myidogo mwumva ahanini ifatiye ku bukene bw'amazi burangwa mu isoko nkuru yaha muri komine kayokwe abadandaza hamwe n'abaguzi bo muri iri soko bavuga ko batewe umutima uhagaze n'isuku rike riharangwa utereje akajisho amabombo yaho nta nima ry'amazi rikoroka ibintu byunyuwe nuko ubuzu bwa sugumwe bwasibanganye biba ngombwa ko bwugagwa ushitse ahaherereye utwo tuzu wakirwa n'umuntu kurengeje bamwe mu badandaza bakorera aha ku isoko bayaze n'ijwi rya amerika bavuga ingene bacumukura bakeneye amazi canke aho biherera turatambagiza kuri tuwarete nk'amatuwarete aruzura hariya bakatutira ingorane none ubu ngubu umupfasoni ukabura inka mu isoko ukaba ushaka nk'ahantu wihagarika ukabura ugahuriraho n'umuntu w'umugabo nko mu ishyamba ntibumva ko biteye ubwoba nicyo gituma n'aya makiyosike kenshi urasanga yuzuye ahantu hose abantu bose bihagarika urashobora kubiboheramo umusonga ukashobora ku- kumara nk'umunsi wose utaronse ahantu ujya kwinyegeza twasugumye twe twarazivye uhakeneye aja kuja mu ishamba kuba baca bikinga ibisaka vyegereye isoko bagata ko ntibaronka amazi yo kwitegura bikwega imyanda ku bidandazwa vyabo na rijya hari biba bikeneye isuku ry'umwihariko uyu mudandaza w'ifu ari mu bo bihora bigora si rimwe si kabiri turafise ingorane ndashobora gusiga umukiriya ngaha nkagenda ngiye kwihagarika nk'ubu ndashobora gukora hasi nkabura amazi nkaraba izo ni ingorane kandi ndabiha abantu mugabo urumva bigaca bimbabaza dusabira amazi naho twituma kuko amatagisi turayatanga iyo myidogo ntiri mu badandaza gusa n'abaguzi bo ngaha riraniga makuru atasingira nkabo tumusanze ariko aragura imboga afise amakenga ku isuku y'ivyo asumye n'ivoka ararirya adakarabye nyine none ko uh, iyo agize imana akaronka n'iryo shamba arikinga akaca aza akarya iryo voka n'uwo mukate cyangwa ubuswage mu biro bijejwe amagara y'abantu mu ntara ya mwaro bamenyesha ko indwara zifatiye ku isuku rike ziza mu kibanza ca gatatu havuye indwara ya malariya n'indwara zo guhema nabi ibintu biruko mu gihe na ba nyenamazu yegereye iri soko ubu bamerewe nabi n'iki kibazo bitewe n'uko bama babona abantu benshi yaba abadandaza canke abaguzi bama batonze ku ngo zabo baje kuhiherera uyu mupfasoni leonsi ya bukuru afise inzu iri ku metero amajana abiri y'isoko aratinya indwara z'ivyaduka zo kuyadukiza turafite ubwoba kubera nk'uguma dukoropa umwanya wose ukoropa umwanya wose ahasanga hasa nabi ugasanga nawe ugiyeyo haraguteyishijwe usanga ni hamwe uciye wa munyagihugu uciye umwe mu rufunguzo n'ibigwara nyene tubigwara kubera urumva twari tujyamo abantu benshi tazi niyo bajya bava tugira indwara nyene ku bwa patrice basutirikame aserukira abandi badandaza aha muri iri soko rya kayokwe amenyesha ko badasiba gushikiriza izi ngorane ku babijejwe ariko amaso yaheze mu nzira tuguma tubitura komine ndetse twarabwiye na musitanteri yuko hari icyo yodufasha kugira ngo turabe ingene icyo kintu cokemuka turonke amazi mu isoko n'utuzu twa sugumwe twarazibye twari tuhari aha nta kintu twogenda tuvuga ngo turarindiriye igihe kingana uku baguma baturindiriza namwabya turiha amatagisi ku munsi ku munsi ayandi nayo tukayariha mu kiringo c'ukwezi n'ubu tuguma twiteze ntituzi umunsi n'isaha amakuru dukura muri komine kayokwe avuga ko intandaro y'irikena ry'amazi ari ibirarane byasizwe n'abubatsi iri soko aha ni mu gihe amazi n'umuyaga nkuba byakoreshejwe mu kurisanura byatwaye amafaranga yaba mu miliyoni n'igice bituma ishiramwe regidezo rifata ingingo yo kubacira amazi ku bwa musitanteri wa komine kayokwe francois nkundwa ibi birarane vyoriwa n'ishiramwe ryubatse iri soko abandanya avuga ko ubu bariko basaba regidezo ko bogiranira amasezerano mashasha mu kubaronsa iyindi konteri mukamenya ko haciye imyaka itanu ubu bukene bw'amazi bwabaye ndanse muri iri soko rya kayokwe mu ntara ya mwaro iri hagati mu gihugu kaisa lilian inamahoro ijwi rya amerika
urakoze Raisa Liliana i- n'amahoro nta mugwayi wakorera avugwa mu ntara ya Cibitoke kuva ku igenekerezo rya 30 kwezi kwa mbere uno mwaka wa 2017 ivyo vyatangaje kuno wa gatatu n'umuyobozi ajeje gutegura imigambi mu muryango kwa huje utabara imbabare mu Burundi ibindi bisobanuro kuri ino nkuru na Evariste Nzikobanyanga Muyobozi ajejwe imigambi mu muryango Croix Rouge yari yishikiye kuri uno wa gatatu mu ntara Cibitoke asanga koko umugambi w'uwo muryango wo gutanga amazi meza warafashije mu kugwanya ikiza korera ku gavenera nziga masabo ico kiza cari catanguye kwibonekeza ku igenekerezo ya 30 ukwezi kwa 12 umwaka uheze cararangiye kuko abantu batatu banyuma bagwaye ico kiza baheruka kwakirwa kwa 30 ukwezi kwa mbere uno mwaka guhingura amazi y'ikiyaga dogodogo kiri muri komine Rugombo aheza agahabwa abanyagihugu bo mu masegiteri y'Imparambo ya mbere n'iya kabiri hamwe na Munyika ya kabiri nico catumye korera icureha aho dutanguriye kwifatanya hamwe n'abandi kugira ngo dutangure kugwiza amazi meza dufatanyije n'abandi dus- dusanzwe dukorana iki gikorwa ah, ubushikiranganji bw'amagara y'abantu MSF Belgique nayo ni ka- ka- ishiraho ivuriro rivura abo bantu barwaye korera twarabonye yuko abantu bashasha bandura korera bagabanutse cane gose kuko twajeje kubibwirwa nuko unye ata bandi bagwayi bashasha tuzosubira kuronka dukoranye hamwe n'abandi bose Tekanya ko igikoko kizomara iminsi ngahe ko tuzi ko ngaha mu rugombo hasanzwe kinyamata.
ni igikorwa twibaza yuko kitorenza amezi atatu kubera uburyo uzi- buragoye naho dufise turafise abantu benshi dukorana nabo cyane cyane abo muri UNICEF na CICR abandi ba partenaire nka Norwegian Church Aid mugabo eh, ni igikorwa kitategerezwa kurenza amezi atatu kubera eh, uburyo bwinshi gitwara Ico gikorwa cyo guhingura amazi y'ikiyaga Togodogo kigiye kubandanya mu kiringo c'amezi atatu atarenga bimenyeshwa n'uwarongoye igisata kijeje gutegura imigambi muri Croix Rouge abanyarugombo bafise amakenga ko ico kiza kizohava gisubira kubafata kuko atamazi meza bafise bagasaba nyabo na leta kuyabaronsa imfashanyo ya croix rouge twayakiriye neza kuko amazi baduhereza yaradufashije cyane turabufise ubwoba kubera ano mazi niyagenda turabufise ubwoba ko korora yosubira kuza Musaba iki none ubutegetsi?
dusaba ubutegetsi yuko boza baratuzanira ano mazi kugira aze aradufasha kugira icyo kiza cyakorera ntigizube kudufata iruhande y'ayo makenga abajeje intwaro muri komine Rugombo co kimwe nabo barongoye barashima ko umuryango Croix Rouge wabaserutse ko mu kugwanya ikiza korera urongoye zone Rugombo bya Mungu rugumbira asaba uwo muryango n'abandi bagira neza kubafasha kugwanya ikigoyi cabinjiranye dusaba croix rouge ndetse n'ayandi mashyirahamwe kudufasha nibyo si ibintu byaje ko si twe twabyigize urumva nikiza dusaba croix rouge n'ayandi mashyirahamwe ashoboye gufasha ko yodufasha ndetse uno munsi tukaba turiko turashima ko akavura katanguye kuboneka mugabo abantu barashonje gose babe baradufasha mu kurindira ko natwe dusohora isuka tukarimira impeshi umuyobozi ajeje gutegura imigambi mu muryango Croix Rouge yabwijwe rya Amerika ko waba uwo muryango n'abandi bagira neza bariko bakora amanama yihuta kugira ibikorwa byo gutabara abahanzwe n'inzara haba mu ntara c'ibitoke no mu zindi ntara batangure gufashwa atarenze mu ndwiza turiko turakorana n'abandi kugira tubanze turabe icyo twita- kwita evaluation mu gihugu cyose cyane cyane ahababaye Eh, twifatanyije rero n'abandi cyane cyane eh, mu mashirahamwe mpuzamakungu nka PAM Eh, ahababaye cyane nk'ihangamwa wowe ko batanguye kuza baratanga indya cyane cyane PAM na Croix Rouge na Protection Civile ku miryango yababaye cyane mu ndwiza rero hazotangura igikorwa cyo kugira eh, une evaluation singe no bivuga mu kirundi hose ahababaye kurusha ahandi kugira ngo barabe ingene ari bo boherako ku bantu ijana na mirongo irindwi na babiri bafashwe n'ikiza ca korera mu ntara c'ibitoke kuva mu mpera z'ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka uheze umuntu umwe niwe yitavye imana nk'uko vyemezwa n'umuryango utabara imbabare Croix Rouge mu burundi muri komine rugombo evariste nziko banyanka ijwi rya amerika
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
nuko rero turacari mu kiganiro iwanyu mu ntara nk'uko mubimenyereye iminsi yose ya kane turabashikiriza inkuru yanuganuze ku mbuga ngurukanabumenyi tukagira ko tunabaha n'umuco ni mu kanya isasi
ca bijya biga biranugwanugwa ko ari byo reka n'ibihu ngo n'ibihu akandi navyisomeye ndakubwiye ko atari byo nivyo Sivyo.
nivyo reka si byo ehe dupinge ehe dupinge utanga iki ntemupinga mupingirike wumviriza ijwi rya amerika irabeshutse ibihuha ikabaha inkuru y'imvaho
nuko rero uno munsi inkuru dutanga ko umuco ni inkuru yanuganuze ku vyerekeye yuko abarundi baba bagiye kwinjira ku butaka bw'igihugu ca leta z'umwe za amerika badasabwe ico bita viza mu rurimi rw'igifaransa uburenganzira rubaha kwinjira muri kino gihugu turi kumwe na mugenzi wacu diane ndonse yaciye ijya n'ino ino nkuru mwiriwe neza diane
neza diane ninazwe ego urashobora kuduha uwo muco ukabanza ukatubwira uko vyagiye biragenda bivugwa ku mbuga ngurukanabumenyi
ego diane nibaze ko notangura kubabwira ingene iyo nkuru yagiye iratangwa ivuga yuko eh, yuko a- amaviza agiye gutangwa kuri gusa Eh, ni nyuma yaho perezida donald trump eh, leta zunze ubumwe za amerika atsindiye amatora Eh, niho amakuru yaciye atangura kunugwanurwa ku mbuga ngurukanabumenyi avuga ko yasinye itegeko ryemerera abarundi kuja mu gihugu ca amerika eh, mu kubaronsa viza atagisabwe na cane cane ingenzi n'abasanzwe bakora urudandazwa ngo mu ntumbero yo ko- yo gukomeza imigenderanire mu bijanye n'urudandazwa hagati eh, y'uburundi na leta zunze ubumwe za amerika ayo makuru nyene kandi eh, i- abandanya avuga ko eh, abo barekuriwe kujayo bemerewe kumara y'amezi atandatu gusa ngo abifuza kumarayo igihe kirenga eh, i- ikire- igihe kirenga ayo mezi atandatu bivugwa ko boca basabwa eh, kuba bafise amaviza aha kandi gadiyane baravuga ko eh, iryo tegeko ritemerera abarundi bafise ubwenegihugu bubiri harimwo ubwo mu gihugu nka siriya iraq na sudani libiya somali na yemen ko batemerewe kuja muri leta zunze ubumwe eh, za amerika Eh, muri ayo makuru mm, eh, ikindi naco bavuzemo eh, abatari bake twavuga ko bagiye barahanahana Eh, haravugwamo ko iryo tegeko ngo ryoba ryavuye mu biganiro umukuru w'igihugu eh, donald trump eh, wa leta zunze ubumwe za amerika yagiraniye n'aba- n'ubu- n'abaseru- n'abaserukira uburundi muri ico gihugu Mhm. Diane ico iyo nkuru urumva ko atakuri na gutonya kurimwo kuko twaranabonye natwebwe ko ari n'ayandi makuru yaciye acana cana ko yemeza ko hambavu yabo barundi hoba kandi n'igihugu ca Tanzania naco nyene abenegihugu babo baba bagiye bare kwemererwa kuza barinjira ngaha kuri buno butaka bwa leta z'umwe za Amerika badasabwe ico bita visa none ga Diane hari Yego.
mumwe mu butumwa uri kurabona bwacana canye ko ico bita message muri mwe bw'igifaransa buza buherekeza iyo nkuru ku mbuga ngurukana bumenyi ego ni benshi cyane rwose ahubwo bagize icyo babivuga ko bamwe muri rusange baravuga yuko atari byo abandi bagakanguka nk'aho umengo eh, ni ni ikintu gikomeye nyine baba barose nyine ku- kuronka visa ija muri leta zunze ubumwe za amerika Eh, bumwe muri ubwo novuga kuri uyu ye- eh, yavuze yitwengera avuga ati hehehehehe narabibonye narabibonye iyo nkuru ariko sina- si- sinayemeye inyuma sinayemeye inyuma yo kuraba ku zindi mbuga ngurukanabumenyi harimo n'iza n'iya trump nkabura Mhm. hariho rero uwo ndamubona yarabyanditse hariho uwaciye amwishura aha tuributsa yuko ubutumwa dusoma tutavuga amazina y'ababwanditse ko tutaba twabasabye uruhusha uwo yaciye asa nk'umwishura avuga ati si byo mwene wacu ni ububeshi bushasha ubundi butumwa ni Mm.
nk'ubwahega diane
Eh, eh, ego hariho n'uyu mbona yanditse atwenga avuga ati hahahaha ubwo ni ububeshi kabisa byatanguye kuvugwa muri botswana zimbabwe n'ibindi bihugu ariko aho hose nta kuri kwarimwo Ego. Abandi banditse banditse bavuga bati nivyo nahora bakumbuga ngurukana bumenyi iyo yise google ariko urumva ko yariyemeje inkuru atariyo
ego eh, n- n'uyuye yavuze ati eh, nibaza ko atari leta zunze ubumwe bwa amerika bavuga n'undi yaciye avuga ati viza yabure atangara nyine ko eh, bitoba Ego, aho rero tukibutsa yuko amakuru yose yerekeye ihabwa ry'amaviza atandukanye y'igihugu ca Amerika bashobora kuyakura muri amba- mu serukizi bw'igihugu ca Amerika ngaho i Bujumbura aho bukorera muri quartier ya Kigobe. Diane hari ico ubwo buserukizi bwakubwiye kuri no nkuru kugira ngo bushobore gutanga umuco.
ego eh, ku mvo zimwe batashimye kuvuga eh, b- b- ntibashimye ku- ku- kugira icyo bavuze ariko eh, bavuze ko dushobora ku- ku- ku- gushikiriza ubutumwa bacishije nabo nyine ku mbuga ngurukanabumenyi babeshuza ayo makuru nko ku rubuga rwa twitter aho babunditse bavuga ngo eh, nibaza ko nobusoma banditse bavuga eh, eh, yuko amerika yandi- mu majambo make babyanditse mu cyongereza mu majambo make banditse bavuga bati eh, amerika yuko inzandiko zose zivuga zivuga ko abarundi bemerewe kujya muri leta zunze ubumwe bwa amerika atarizo aho ubwo butumwa ubwo butumwa buca busaba ko abantu eh, bo- bo- bosoma ku ku rubuga ngurukanabumenyi rwabo ibijyanye n'amaviza ubwo Ego.
nabwo rukavuga ko Aha.
eh, Eh, ubwo nabwo rukavuga ko eh, abifuza kujya muri leta zunze ubumwe za amerika eh, n'abarundi barimwo babwirizwa kuba bafite viza Ego. Urakoze cyane gose Diane eh, ndonse kuri uwo muco uduhaye kuri iyo nkuru yacanacanye ko ku mbuga ngurukanabumenyi.
murakoze namwe diane ninahasi Ego mushobora kuba mufise namwe bwe ibihuha ngaho mu ntara zitandukanye zigize igihugu c'u Burundi imisi yose turabeshuza ibihuha biba bicanacana ko ku mbuga ngurukana bumenyi ngaha ku ijwi rya Amerika mushobora kutubwira ivyo bihuhuha tukabaronderera umuco mumvise ko umuco dutanze uno musi ari umuco werekeye inkuru yacanacanye ko muri ino ndwi ku mbuga ngurukana bumenyi ivuga ko abarundi baba bagiye kwinjira mu butaka bwa Amerika batarinze guhabwa ico bita amaviza iyo nkuru siyo ubuserukizi bwa leta z'ubumwe za Amerika nabwo nyene bwaravyemeje ko atariyo ko abakeneye amaviza baca mu nzira umwe wese acamo kugira ngo ashobore kuronka iyo viza imushikana ngaha ku butaka bwa leta z'ubumwe za Amerika turacari mu kiganiro iwanyu mu ntara
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
dusubire mu ntara tubabwira ko hari ikibazo c'ubukene bw'imiti ku banyagihugu bagendana indwara y'intandara bo ku mutumba wa kivuruga komune gatara turi mu ntara ya kayanza abagwayi bakavuga ko ukura iyo miti bituma baca basinzikara kuruta inkuru ndende tuyihabwa na moyize misago akorejwe rya amerika mu ntara ya kayanza abo banyagihugu bo ku mutumba wa kivuruga bahanzwe n'ikibazo cyo kutaronka imiti y'indwara y'intandara bafise abarwayi bemeza ko ku mavuriro mato mato muri yo komine atayo baronka abagize amahirwe bakaronka imwe mu miti iheze baragira ingorane kuronka iyindi bamwe mu bagendana iyo ndwara baganiriye n'ijwi rya amerika batwiganiriye uko iyo ndwara ibafata kuri bo ni indwara ibageramiye cyane jewe iyo ngwara mu kuza sinamenye ukuntu yaje reka gusa nagiye mbona kindudagura kikandudagura simenye ukuntu umwana yari yafunguye ivi- imfungurwa simenye ukuntu yaryamye naja mu gukorera nk'umuntu ngo nce ingero kikampambayo nagira ngo ngiye kuvoma kikampambayo nagira ngo ngiye nko gusenga kikampambayo nkaza kugarura ubwenge mbona njyewe najanjaguritse mfise amabara mu maso iyo nyangwari mfatiya hari abantu baca babanguka kungumya gose uko jiyoki iyo nyangwari mfashe ndihekenya nkayidodagura n'ikimenyamenya nk'ejo bundi yamfatiye mu mi- ndi ku- gusenga igatara musitanteri wo mu kayanza niwe yaciye antahana n'imodoka aranshikana muhira nubwo indwara zose zisongera abagwayi bemeza ko kutaronka imiti biri mu bituma basinzikara cyane kuri uwo mutumba wa kivuruga abanyagihugu barenga mirongo ibiri barahanzwe n'iyo ndwara abashoboye kuvugana n'ijwi ry'amerika bagize bati habura nk'umuti wica umererwa nabi nyine rwose bikarenza nk'uko aho rumeze narawuhebuye wa ahubwo nagira ngo murabe ngo muze murafasha kubera ndabona yuko namerewe nabi nasengesuye murabe ukuntu muza murafasha mukaza murampa agati kagipfupfa hasi umuti umuti ntawe ndonka ntawe ndonka kuko ntawo bimfashamwo nagiye ngo ngiye kurima niyicarirayo bankuyeho niryamiye uwo mpuduti ko byokunda ko ndoronka mitende ntibitworohereza na gatoya ni uduti two gupfupfa haza si imiti yivura niyo tugize imana tukaturonka hari igihe duheranya tunini wagenda kurondera utundi ukaduhebura ugaca ubandanya usinzikara ukagira n'ingorane zirezire rwose abajeje intwaro kuri uwo mutumba cyo kimwe no muri iyo komine baremeza ko iyo ndwara iri mu zihanze abanyakivuruga abatware baho bagasaba ko botezurirwa mu kuronsa iyo miti hafi n'abavuzi bakwiye bigenge domitien umukuru w'umutumba asanzwe agendana iyo ndwara y'intandara imyaka irenga mirongo itatu ego nivyo naje ndayigwaye Mm, kandi iramerera nabi rwose wayimaranye umwanya ungana iki nayimaranye imyaka yo birenga mirongo itatu niyo twagize imana tukaronka ivuriro ni uduti two gupfupfa haza si imiti yivura twe mu bisanzwe iyo ndwara kuri uyu mutumba turongoye irahari ariko rero kubera amikoro make turabyakira uko mu bwico twosaba nuko hoboneka aho turogurira imiti tukaburonka abapima abarwaye iyo ndwara bakwiye tutiri kubera amikoro make tutirwa turafata ingendo zirezire abajejwe amagara y'abantu bavuga ko iyo ndwara ahanini iva mu miryango kandi ko iri mu mugwi w'indwara zidakira bamenyesha kandi ko iyo ndwara kenshi ikunda kuyibonekeza umuntu atanguye gukura nayo ku byerekeye imiti abo bajejwe amagara y'abantu bavuga ko hari imiti abo bagendana iyo ndwara abama bafata n'iyindi bafata rimwe na rimwe naho abo banyagihugu bavuga ko atamiti baronka mu karere k'ubuvuzi ka gahombo bemeza ko imiti ihari naho atabitigiri by'abagendana indwara atanga muganga pascal niyo nzima arongoye akarere k'ubuvuzi ka gahombo ahamagarira abarwayi kwitura ibitaro bikuru bya gahombo yemeza ko bigoye bivanye n'amikoro make y'abanyagihugu Eh, bira- tura- turazi ko bibagora kuko iyo umuntu arwaye indwara ya epilepsi ni imiti yatuma afata urabye uburyo amikoro y'abanyagihugu usanga ari limite icyo kibazo cy'indwara ya epilepsi ari izo ntandara mu kirundi ni indwara isanzwe iriho ni indwara iri mu migwi y'izindi ndwara biyita remaradi koronike izo ndwara rero zisanga zivu- zivugwa kwa muganga ariko kubera umu- umuntu afata imiti iminsi miremire hari igihe amikoro ayabura iyo uwo muntu agiye muri kirize y'iyo epilepsi agiye kwa muganga ntibanza kumusaba amahera banza gushyiraho nyabona kumu- kumu- gushyira imbere nyabona kumwakira imiti irahari mu mavuriro atandukanye no mu mavuriro aya mato mato iyo miti isanzwe ihari hariho n'iyindi miti basohoka gukora ku mavuriro makuru ntiboguma muhira ngo nta miti ihari imiti irahari ku mavuriro yose y'akarere k'ubuvuzi ka gahombo abajejwe amagara y'abantu bagahamagarira abikeka ko bafise iyo ndwara y'intandara kwitura ibitaro mu kayanza mu buseruko bw'uburundi moise misago ijwi ry'amerika Moize Misago urakoze duce twibuka duce twibutsa ko ejo kuwa gatatu ariho wari umunsi mpuzamakungu hariwe kurwanya iyo ndwara y'intandara uyu munsi rero wageze mu gihe bamwe mu bagendana iyo ndwara mu ntara ya Bururi bafise ingorane mu kuvuza bivuye ku mikoro make vyongeye ngo kutamenya ibijanye n'iyo ndwara kuribonekeza mu bagwayi no mu miryango yabo nkuko twabibwiwe n'umunyamakuru wacu Fidelite Ishatse akorera muri iyo ntara ya Bururi mu kanya turaza gusozera ikiganiro ariko imbere yaho tubanze twibukanye yuko turiko turahimbaza imyaka mirongo irindwi n'itanu iheze ijwi rya amerika rivutse kano karirimbo akaba ari kamwe twahawe n'umunywanyi wa n'umukunzi wacu yitwa jean marie dusubire tukumviritse radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu c'uburundi yabaye igisubizo cacu
nuko rero tukaba ari ngaha duce dusozera kino kiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi mwakoze mwe mwatwumviriza yakoze Innocent Kimenyi yashikanye amajwi aho iwanyu ari kumwe na ingénieur Diane Nahazwe mwari kumwe tuzosubira ejo nkaho twatanguriye mubwire umunsi mwiza
yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona